murumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye mwabonye butandukana ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika ni ku mirongo migufi mu burundi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mbaje kubifuriza uwa gatandatu muhire tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari nyuma yayo ni ikiganiro iwanyu mu ntara nacyo kiraza gukurikirwa n'ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru imirwano yongeye kubura nanone mu karere ka bunagana mu ntara ya kivu ya ruguru hagati y'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo n'inyeshyamba za m23 ibindi tubibaze ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda iyo mirwano yabereye mu duce turimo bigega na kabonero hafi y'umupaka wa uganda wa bunagana hagati y'ingabo za kongo n'inyeshyamba za m23 hari hashize ibyumweru nka bibiri imirwano itabera hafi cyane y'uyu mupaka byari byaratumye abaturage benshi bari barahungiye muri uganda bataha ariko uyu munsi ibi byahindutse mu gitondo habanje gukwirakwira amakuru avuga ko ingabo z'igihugu cya kongo zari zanyanyagiye mu bice bitandukanye nko ku musozi wa bunagana no kuhashinga imbunda za rutura nuko nyuma y'igihe gito ikirere cyaje kuzuramo urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye ibi byakurikiwe n'umwuzure w'abantu batangiye kwirukira muri uganda ariko ngo bamwe bahunze bakurikira abandi naganiriye na bamwe muri bo ngo twe twabonaga twe twabonye twiruka gusanga tubona abantu baba bari kwiruka natwe turiruka nta n'ikigenda twahunganye n'ibyo twari dufite twanabitaye muri kongo ubu nta n'icyo kurya dufite hano turi hanze turi iruhande rw'ibarabara
twabyumvise mu gitondo karekare dupfa kwiruka abandi baragiye natwe tuba turaje nawe twari turasigayeho twenyine nk'ibisanzwe umujyi muto wa bunagana ku ruhande rwa uganda wahise wuzura impunzi umuyobozi w'uwo mujyi bwana ismail ndayambaje yabwiye ijwi rya amerika uko ikibazo cy'impunzi cyifashe aya magingo
n'abari baratahutse babongeye kugaruka bavuga ngo umutekano ahangaha ni mukeya cyane ibintu ntubyiriwe bitworoheye ahangaha imirwano imirwano ntiyari yoroshe ku buryo abantu bose bikanze amasasu yari kumvikanira hasi bongera kugaruka mu uganda umvugira ahangaha amabaraza y'amazu abaturage bari aho ngaho abakongomani bamaze kongera kuhagaruka mu gatare mu isoko bamaze kugeramo gusa ikibabaje muri byo ubu ngubu uri kubabwira kujya nyakabande nyakabande naho ubundi bashaka no kumva noneho mu gihe twateguraga iyi nkuru hari amakuru avuga ko abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu bari barimo gusatira uyu mujyi wa bunagana ku ruhande rwa kongo nabajije umuvugizi wa M23 Uwiringoma niba bashaka kuufata.
Sisi kabisa hatuna lengo ya kupiga ile mgini nayo kuimiliki, lakini ni hao ndio walikuja shambulia ngome zetu.
ati twe nta mugambi dufite wo gufata uwo mujyi wa bunagana ariko aho nibo baje kutugabaho igitero nuko natwe twirwanaho twivuye inyuma tubasubiza iyo bari baturutse bata n'ibirwanisho byinshi cyane nta mugambi wo gufata bunagana dufite ariko bibaye ngombwa kubera gushaka kwirinda tuzawufata twe buri gihe tuvuga ko duharanira amahoro ariko bakaza kudutera buri gihe iyo baduteye tubasubiza inyuma bibaye ngombwa bunagana kwifata ni ikintu cyoroshye cyane twayifata igihe dushakiye Chose.
Kama inawezekana tu, sisi tujilinde kushika wakati yoyote, kama tunapenda tutaishika.
Ntabwo twashoboye kuvugana n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumva icyo bavuga ku byabaye uno munsi n'iby'umutwe wa M23 uvuga. Imirwano y'uyu mutwe wa M23 n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze amezi atari make isubukuye kandi nta byiringiro byari byagaragara byo gukemura amakimbirane n'ubwo umuryango wa afurika y'uburasirazuba watangije ibiganiro hagati y'imitwe yitwaje intwaro na guverinoma ya kongo ibera i nairobi icyiciro cya mbere cy'ibi biganiro ntabwo cyatanze umusaruro guverinoma ya kongo iherutse kwita abarwanyi ba M23 umutwe w'iterabwoba kandi kugeza ubu ntibiramenyekana ingaruka z'iyi nyito nsha izagira kuri aya makimbirane mu gihe imiryango mpuzamahanga ihamagarira impande zombi kugirana ibiganiro by'amahoro kugira ngo ako karere ka kongo kazabemo amahoro arambye ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda ejo kuwa gatanu indi miryango irenga icumi y'i nyarutarama yaburanye n'umujyi wa kigali mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge barawurega ko utubahiriza amategeko agenga kwimura abaturage kubera ibikorwa by'inyungu rusange eric bagirwubusa aratubwira iby'uru rubanza imiryango yaburanye hafi ya yose irarega ubutegetsi bw'umujyi wa kigali kuyambura uburenganzira ku mitungo yayo ni imiryango ibarizwa mu midugudu ya kangondo na kibirari nyarutarama mu mujyi wa kigali barasaba urukiko ko rwategeka umujyi wa kigali kwishyura amafaranga angana n'atanu ku ijana y'ubukererwe wagize ku ngingo yo kubimura mu mitungo yabo ababuranye hafi ya bose barasaba urukiko ko rutazashingira ku magenagaciro y'imitungo bakorewe n'umujyi wa kigali mu myaka itanu ishize baravuga ko bashingiye ku gihe gitambutse agaciro k'ubutaka kiyongera mu gihugu hose umujyi wa kigali urafata abo baburana bose ukavuga ko uri kubimura kuko bari batuye mu kajagari bihabanye n'ibiteganywa n'igishushanyo mbonera cy'umujyi uravuga ko igihe cyose umuturage yakubaka bikazagaragara ko yubatse akajagari ababishinzwe bagakuraho uwitwa serafine mukanyirazogeye umwe mu icumi bari mu iburanisha rya none yabwiye umucamanza ko we n'umuryango we batatuye nyarutarama nk'abimukira kuko ariho bavukiye akibaza uburyo umujyi wa kigali uvuga kumwimura kubera ko yubatse mu kajagari nyuma yo kuwujyana mu nkiko aharanira uburenganzira ku mitungo ye mu nama njyanama y'akarere ka gasabo yateranye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani n'abaturage bagomba kwimuka yemeje ko bagomba kubimura kubw'ibikorwa by'inyungu rusange bihabanye n'ibivugwa mu nkiko n'abanyamategeko bunganira umujyi wa kigali ko bashaka kubimura kubera batuye mu kajagari abunganira abaturage barega umujyi wa kigali babwiye urukiko ko umujyi wa kigali wagombye kwibagirwa ijambo akajagari barashingira ku byo wiyemereye mu izina ry'akarere ka gasabo ko umushoramari yagombaga kwimura abaturage kubera ibikorwa by'inyungu rusange bwana teoneste mwewusi undi mu baburanye yabwiye umucamanza ko atabangamira gahunda z'umujyi wa kigali ariko we na bagenzi be barawurega ko ukomeje kubahatira kujya mu nzu kandi nta masezerano bagiranye yo kububakira uyu nawe ararega asaba ingurane mu mafaranga yabwiye urukiko ko ibivugwa n'abanyamategeko safari na shema bunganira umujyi wa kigali bibumbatiye ukwivuguruza abanyamategeko bahagarariye umujyi wa kigali baravuga ko izi manza zitagombye kuba ziriho baravuga ko abaturage bagombye kuba bajya ahantu umujyi wabateganya bakareka gukomeza gutura mu kajagari baravuga ko imiryango yemeye kwimukira mu busanzi bayeho neza babwiye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ko muri kigali akajagari gakabije gasigariye muri kangondo na kibirari nyarutarama basobanuye ko muri iyo midugudu ariho hantu habi muri kigali ubutegetsi butabasha kugeza ibikorwa remezo by'iterambere ku bahatuye ashingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'umuryango w'abanyamerika ushinzwe iterambere mpuzamahanga usaid mu bihumbi bibiri na cumi na kane no mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku ngingo yo kwimura abaturage abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange umunyamategeko Augustin Komeza usabe nawe yasubiyemo ibyavuye muri ubwo bushakashatsi bwavuze ko kwimura abaturage ku nyungu rusange bikunze kugorana gusa bishobora gukorwa mu mugambi wo gushimisha umushoramari uyu munyamategeko yasabye ko umujyi wa Kigali utagombye gukomeza kwitwara nk'aho ari ushaka kwimura abaturage yavuze ko umushoramari CG Investment Limited yari afite gahunda yo kuzubaka amazu magana atandatu mu mitungo y'abarega umujyi wa Kigali avuga ko umujyi wa Kigali ugamije gukomeza kubangamira abaturage ushimisha umushoramari mu byifuzo bye ingingo yo kwimura abaturage ku nyungu rusange mu Rwanda ikunze kugaragaramo ubwumvikane buke hagati y'uwimura n'uwimurwa ku bireba Nyarutarama bimaze guhinduka nka filime z'uruhererekane bigoye kumenya igihe ziba zizarangirira hanze y'imiryango cumi n'umwe yaburanye kuri uyu wa gatanu hari n'indi miryango ikabakaba mu ijana yabanje mu nkiko yose ifite imitungo i Nyarutarama ikibazo gifata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kirareba abasaga igihumbi magana ane umujyi wa kigali uvuga ko aba bose batuye mu kajagari bityo ko ushaka kubimura mu nzu zo mu busanza mu karere ka kicukiro bake bemeye kuzimukiramo abandi bahitamo kugana inzira z'inkiko hari n'abatarabona ubushobozi bwo kugana inkiko ari nayo mpamvu umunsi ku wundi humvikana imanza nshya zirega umujyi wa kigali bawurega kutubahirije ibyo amategeko ateganya ukabahatira kwimuka ku ngufu urukiko ruzafata icyemezo ku itariki ya munani z'ukwezi kwa karindwi w'umwaka niba ntagihindutse erhavye ubusa ijwi rya amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo zirarega u rwanda kohereza ku butaka bwa kongo abasirikare magana atanu batojwe ku buryo bwihariye kurebana ay'ingwe hagati y'ibihugu byombi bikomeje guteza umwuka mubi hagati y'abaturage batuye kongo inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika igoma ali darius asanka
ingabo z'igihugu ziramenyesha isi yose ko kuva igihe zafunze abasirikare babiri b'u rwanda muri teritwari ya rucuru u rwanda rwahinduye imyenda z'abasirikare bayo mu buryo bwo gushaka tuneka bafasha inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu hafi ya bikenge muri gurupe majomba ibyo birego bikubiye mu itangazo ryasohowe na generali sylvain kenge umuvugizi wa guverinoma ya kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo muri iryo tangazo igisirikare cya Kongo cyavuze ko abasirikare magana atanu butumwe wihariye b'u Rwanda bambaye imyenda ya uniforme y'ibara riri hagati y'icyatsi kibisi n'umukara na uniforme zabo zisanzwe boherejwe mu karere ka Canzo mu ntara ya Kivu ya ruguru ihana imbibi n'u Rwanda iri tangazo ryahamagariye abaturage mu karere gushishoza kandi bagatanga amakuru ku muntu uwo ari we wese babona yambaye iyo uniformu yavuzwe haruguru tangazo ry'ingabo za kongo ryanavuze ko abarwanyi ba M makumyabiri na gatatu bashyigikiwe n'u Rwanda bagabye igitero ku ngabo z'amahoro za ONU mu karere ka Rucuro ibitero byakomerekeje abasirikare ba Tanzania bari mu butumwa bw'amahoro mu kubeshuza amakuru avugwa n'uruhande rwa Kongo umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yabye ibiro ntarama ku buryo mu Bwongereza Reuters ko ayo makuru ari amahimbano ko u Rwanda rudasubiza ku birego bidafite ishingiro ibirego bisha bya Kongo byongeye gutera ubwo ubwoba abatuye umujyi wa Goma n'utundi duce tuhegereye by'umwihariko abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kwitwa ibyitso bya M23 Mahombi Samuel atwara moto yabye ijwi rya Amerika ko ahohoterwa aho atuye kubera ururimi avuga ubwoko bwose buvuga ururimi rwabo ariko twe tuba ikinyarwanda nyine ubwo twe tuba dufite ibibazo rero kuko tuba dufashwe nk'abanyarwanda nicyo kibazo dufite ahubwo icyo turi gusaba ni uwiteka kuturwanirira nta kindi abayobozi nibo bakwiye kudufasha muri iki kibazo dufite kuko twe tuvuga ururimi nyine nongere kubisubizamo ururimi rw'ikinyarwanda nyine kandi ntawe twaruhisemo nta n'ururimi rwacu ntitwakongwa kuruvuga twosaba abategetsi ahubwo bakatuvanirira amacakubiri bw'ubwoko nyine mu buryo bwo kwamagana ayo macakubiri no kwibasira igice kimwe cy'abaturage n'amakominota akomeye mu ntara ya kivu ya ruguru agizwe n'abo moko y'abandande abahunde abahutu n'abatutsi bagiranye inama n'abanyamakuru kuri uyu wa kane bagaragaza igikwiye gukorwa kugira ngo amoko yose abane mu ituze no mu mahoro david karambi ahagarariye umuryango w'abatutsi ndagira ngo mvuge yuko ubwicanyi mu burasirazuba bwa kongo ntawe ubwishimiye by'umwihariko by'umwihariko rero twebwe nka kominote tutsi e, twibasiwe n'ubwo bwicanyi iri epfo muri sidi kivu aho mwumva muri o plateau de minembwe bene wacu barabishe cyane abandi barabasahuye amatungo tukaba rero dusaba yuko leta yafata iya mbere kugira ngo yite ku kibazo cy'umutekano icyo nabwira abavandimwe bacu bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi nabasaba yuko birinda kwifatanya n'inyeshyamba ziza kubarekrita ngo bajye gukorana nazo kuko turi inyuma y'umukuru w'igihugu tubane n'abandi moko neza mu mahoro nta rwikekwe ubutumwa bunini bw'aya moko yose bwari ubwo gusaba ubwiyunge n'ubwumvikane frank kakure ni umwe mu bahagarariye urubyiruko rw'abandande mu ntara ya kivu ya ruguru nta bihugu bibiri dufite dufite inyungu dusangiye kandi nini muri izo nyungu ni amahoro niyo mpamvu tugomba gukora hamwe tugashyira ku ruhande ibintu by'amacakubiri kugira yuko tugira amahoro arama nibyo twavuganye tukamenyeshana yuko ibi bihe hatari iby'imirwano ariko iby'ubwo ubwiyunge bumvikane n'amahoro mu burasirazuba bw'igihugu ntabwo ari ibihe byo kuvuga ngo runaka ni umuhutu uwundi ni umundande undi akaba umututsi ibyo byose nta kamaro bifite twese turi abanyekongo kandi tugomba gushyira ubwenge hamwe turebe ko twakemura iki kibazo imirwano hagati y'ingabo za leta frdc na m makumyabiri na gatatu imaze hafi ibyumweru bibiri ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma itangazo umutwe wa M23 waraye ushyize ahagaragara kuri uyu wa kane urasubiza ibyavuzwe na general de brigade sylvain kenge uravuga ko M23 itigeze ibona ubufasha ubwo ari bwo bwose buvuye mu rwanda bwaba ubw'intwaro cyangwa se ubw'abasirikare umuvugizi wa M23 majoro Wiringoma aragira ati M23 yamaganye ibirego bidafite ishingiro bya FARDC ivuga ko ishyigikiwe n'u rwanda ati leta ya kongo niyo igomba kubazwa akaduruvayo ishaka gukomeza guhembera ku mpamvu zitazwi nabibabwiraga mu ngingo nkuru leta y'u rwanda yatangaje kuri uyu wa kane ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli lisansi yiyongereyeho amafaranga ijana na rimwe litiro imwe iragura amagingo aya amafaranga igihumbi na magana ane na mirongo itandatu mazutu yongereyeho ijana na mirongo itatu n'atanu ku giciro cyari gisanzwe litiro ya mazutu iragura amafaranga igihumbi na magana atatu na mirongo itandatu n'umunani bamwe mu bakorera mu mujyi wa kigali baravuga ko bazahahombera natwe twatwaye imodoka ntacyo warenzaho ariko biratugoye kandi kurenzaho n'amafaranga n'amafaranga icumi k'umugenzi rura irakugirira nabi kandi amafaranga yarenzeho kuri litiro ni amafaranga menshi cyane ubwo turacyakora gutyo turahanyanyaza turinda icyo leta izatugenera yaba kongera wenda igiciro ku mugenzi yaba se twakomeza tugakora gutya ariko gukomeza gukora gutya nta kintu turiho kubera ko wibeshye ugashyira igiciro cy'ijana ibihano nabyo biraremereye ibihumbi magana abiri n'amafaranga menshi magana abiri ariko niba esansi yazamutse nashyiragamo litiro eshatu yenda nkavugana uko bisa kose litiro eshatu nkazibarira yenda ibihumbi bigezeho muri bitatu na magana ariko ubu litiro eshatu ni bine na magana atanu urumva bine magana atanu nta kiyongereyeho ku rugendo dukora aho igihumbi n'ubundi ndi kuhatwarira umuntu ku gihumbi nk'ubu hari inka dukoramo ya kabuga nyagasambu ni amafaranga magana atatu ni ukuvuga ngo nk'ubu mu gitondo bavuga bati nyagasambu hari abantu ukavaho ukajya nyagasambu nta muntu ujyanye ugiye kuzana ba bandi bakakwishyura magana atatu ugakuramo ibihumbi bitanu n'ijana kandi wagiye nta muntu ugarutse uzanye abo bantu unyweye ibihumbi bine waba wanasozemo magana atanu umva abo bantu badushyiramo bakadusesha amafaranga magana atanu ugasanga urasagura igiti cyangwa urasagura magana atanu esansi izamutse byanze kuze n'ibindi birazamuka amafaranga ajya hejuru ugasanga ubuzima bushaka kujya hasi cyane kuruta uko buzamuka hejuru iyo ndirukanka gutyo bose naba namukoreye nk'uko nkorera bose si iyanjye amafaranga akayambaza wenda nkamushyira nk'amafaranga makeya ariko nuko najyeyo ntashye nkanywayo amavuta ahenze nakubwiza ukuri sawa ko wenda turi kuri radiyo na nijoro kuya amafaranga ibihumbi bibiri na magana atanu ngura mico yundi amanuka ngeze mu rugo ibintu birancanga ndareba umudamu nifata ibyo bibiri tuzabihahishe ikiro cy'umuceri cya kigoye ni icyabiri ubwo se urumva nta kintu ahawe ubu noneho uyu munsi nibwo tubigira ingaruka aho tugiye gutangira n'igiciro gishyashya kandi ya mafaranga ni ya yandi barongera lisansi ariko ku mikorere nta faranga rizamuka ku muhinzi nawe w'umugenzi uteka nta mafaranga bamuzamuriye ku muhinzi aracyakomeza guhingira cya gihumbi kandi yaza agasanga itike yiyongereye cyangwa se agasanga isansi yiyongereye twese turagira ingaruka kuko n'ubusanzwe ibiciro byari bisanzwe byarazamutse none rero kuba esansi yongeye kuzamuka urumva ko hari izindi ngaruka n'umumotari wanzanye yaje ari kubivugaho aravuga ati ni iminsi mike akazi kagahagarara umuntu burya abishwaho n'imana ntabwo tugomba no guhangarika ngo tuzarya iki tuzambara iki ngo ijambo ry'imana ritubwira uko byagenda kose uzaba hazabaho urumva amafaranga yarabuze akazi karabuze rero kuzamura ibiciro kwa esanse kuzana ihungabana mu banyarwanda kuko nimba ikiro cy'ibirayi cyaguraga magana ane kirahita kinjira kuri magana atandatu magana arindwi umufuka w'amakara waguraga wenda nk'ibihumbi icumi urahita winjira kuri cumi na bingana urumva ibyo byose ni ingaruka y'iki ya kwa kuzamuka kw'ibiciro kwa esanse noneho urareba hari na wa wundi ufite akazi ariko arahembwa icya ntikize umushahara muke arakodesha arabira abana amashuri ugasanga ibyo byose wenda wa mushahara we ntabwo ushoboye kuba wabikemura ugasanga rero iryo zamuka rya esansi ritugiraho ingaruka cyane bamwe mu batuye umujyi wa kigali bavuga ko izamurwa ry'ibiciro ry'ibikomoka kuri peteroli rizatuma bahomba amajwi yafashwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali asumuta kaboyi abakora umurimo w'uburobyi mu kiyaga cya tanganyika nabo baravuga ko izamuka ry'ibiciro bya lisansi ryatumye bahomba umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo yavuganye n'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda zikora umurimo w'uburobyi ugeze kuri iki kivuko cya rusenda ahari hasanzwe hari amakipe y'abarobyi arenga mirongo itandatu usanga hari amakipe atarenze mirongo ibiri bitewe n'uko amenshi muri yo yahagaritse imirimo bitewe n'iduga ry'ikiguzi cy'igitoro aba barobyi mu nkambi ya rusenda ndetse no hanze yayo bafite amato ku kivuko cya rusenda bagaragaza ko rimwe na rimwe badakora imirimo yabo uko bikwiye bitewe n'uko igiciro cy'igitoro cyazamutse cyane kubera muri iyo minsi yaziye esanse y'igiciro y'ibihumbi bibiri muri iyi minsi ikaba yaguze ibihugu ibihumbi bitatu n'atanu ni ni hatari rwose turangayika rwose bashobora kwinjira mu mazi kuzana iyo ndobo imwe mu bivanye n'icyo baguze usanga dukora iyo rikiro nyine imiryango yacu nyine ikasanga imihangayika kubera iki kubera atamwimbu tuba turonka nyine kuvana nyine n'uburyo nyine tuba tuko tuhakura hariya nuko nyine icyo nuterera icyo nusaba yuko bomfasha yuko boheje ubu biraba neza bakaraba icyo kibazo gito bagikemura bamwe mu bafite amato aroba bavuga yuko babuze ayo bakira n'ayo bamira kubw'amadeni bafitiye abadandaza bacuruza za esanse twebwe kare twahora turoba imboga zifuye mu igezi kubera igitoro cyari gifite ibeyi yoroshe twahora tugurira imboga tukaroba imboga kubera umutayi w'igitoro ariko ubu igitoro cyaramaze kuduga ibeyi mbere tugikoresha igitoro cy'ibeyi nziza ibipe nta deni nini atari dufise ariko ubu kubera igitoro ubu dusigaye dufise amadeni ebaga n'igitigiri cyayo natuge ikibazo kimeze nabi cyane cy'igitoro ikibazo kimeze nabi kiduga buri mwanya amara kikamanuka amara kikaduga ugeze kuri itandatu kidacanze gushaka amavuta y'ibihumbi indwi itandatu n'indwi tukironka ntikiboneka urumva ni hatari ni hatari n'ubuzima buzimbye kuri twebwe abarobyi ntitugenda mu igeze kurondera imboga z'akarumba tuguma ngaha hafi hafi tukironka dutebye mu gatondo ntitukironka mu masize ntitukironka kivuye ibuvira nuko nuko turi mu ruhombo rwinshi rukomeye cyane kubera igitoro ubukene bw'igitoro bwabaye ndansi ikena ry'igitoro ntiryagize ingaruka mbi gusa ku barobyi ndetse n'abafite amato ahubwo na bamwe mu babyeyi mu nkambi ya rusenda bacuruza indagara bemeza yuko batakizironka nk'uko byari bisanzwe francine bimenya imana ni umucuruzi w'indagara wo mu nkambi ya rusenda mbere isa zitaraduka twarangwa indobo mirongo itatu ubu dusigaye indobo turangwa ibihumbi mirongo umunani kubw'igitoro cya esase cyaduze ibeye tumaze kurangwa indobo ibihumbi mirongo umunani usanga tuguye mu ruhombo rurerure kuko turabakomeretsa tukomeza turangura kuko n'akazi mugabo dukorera uruhombo kubwo esanse yaramaze kuduga ibeye ubu n'ibikiro ba bimwe kubera igitoro gifise ibeyi ndende pe bimwe birareka kuroba ibyo byitahishe bikaroba imboga zikaziduga zikazigira ibeyi ndende kubera igitoro ari kirekire ibeyi nyandwi alex nawe ni impunzi yari isanzwe ikora imirimo yo kuvana indagara mu mato avuga yuko binjiye mu gihombo bitewe n'uko amata amwe adakora kubera iduga ry'igitoro twaba turonka imboga twe tuvyuka kare mu gatondo ka kare nk'ikipe ya mbere ishitse ifuremaya ifuremaya ni ukuvuga yuko ziriya mboga zishitse imikeke niho turonka ibikorwa ni ukuvuga yuko rero igipe kishitse ari kimwe twe tuca turonka uburyo buke kubera nk'abaduraderi tuca turwanira ku ekipe imwe ubu ugasanga aronse nk'imboga zibiri canke zitatu kandi yaba yarushe aba yakoze akazi karemereye umunsi jewe ndahagaritse n'umuryango wanje abana vrema sindokwivuga ngo barafungura neza neza bijanye nuko nanjye nta kintu ndoka kubera barya nanjye ndose mbere ubwa mbere naronka nk'ibihumbi bitatu ku munsi cyangwa bitandatu tubamenyeshe yuko igiciro cya esanse litiro imwe yavuye ku mafaranga ibihumbi bibiri ija ku mafaranga ibihumbi bitatu magana atanu by'amakongomani vedaste ngabo ijwi rya amerika uvira
washington ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu minsi icumi u rwanda ruzakira inama izahuza abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bigize umuryango w'ibihugu byinshi muri byo byakoronijwe n'ubwongereza uwo muryango ugizwe n'ibihugu mirongo itanu na bine hategerejwe abakuru b'ibihugu bagera kuri mirongo itatu n'intumwa zigera ku bihumbi bitanu ubuyobozi bw'umujyi wa kigali buratangaza ko nta muturage uzahutazwa muri icyo gihe kigali asa umutakaboyi
mu gihe hasigaye iminsi barwa ku ntoki ngo u rwanda rwakira inama ya cogamu iteganijwe gutangiza tariki ya makumyabiri z'uku kwezi hirya no hino imyiteguro irarimbanije mu mujyi wa kigali cyane cyane ibikorwa byo kwagura imihanda iyi nama nubwo hari abaturage bavuga ko batayisobanukiwe bahuriza ku kuba imyiteguro yayo yaratumye benshi bahabwa akazi aba ijwi rya amerika ryabasanze ku muhanda wa kacyiru munsi ya za minisiteri bari mu bikorwa byo kuwubaka icyo twungukiramo ni uko batanga akazi ku baturage benshi bakabasha kubona icyo kwifashisha bakarya bakambara bakagira ubu ko ndaza nkakora bakaduhemba nubwo baduhemba bakerewe ariko baraduhemba iyi nama iri kuba twayibonyemo akazi ubufasha twagira ngo muduhe mwadukora ni uko mwabwira bakaduhemba nkoze icyumweru kirenga ntibaraduhemba mbese bari kuducikiriza ubuyobozi bw'umujyi wa kigali butangaza ko nubwo hari imihanda icyubakwa kugeza ubu inama izajya kuba myinshi yararangiye umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo bwana merari mpabwa n'amaguru kuri mikoro y'ijwi rya amerika ku mihanda imwe n'imwe bimwe byararangiye barimo harakorwa ibya nyuma nko gushyiraho za kaburimbo imwe rero irimo irarangira irimo irashyirwaho amapoto y'amashanyarazi ndetse by'umwihariko hari n'imihanda imwe n'imwe twagiye tunatunganya ducishamo imashini itari imeze neza y'ibitaka ishobora nayo kwifashisha iyo mihanda turimo turayicishamo imashini kugira ngo ibe ari imihanda myiza nayo iba ishobora kuba yakoreshwa igihe umuhanda runaka urimo ukoreshwa mu isaha ine cyangwa se mu isaha imwe n'igice ibikorwa byo gutunganya imihanda biragendana no gusaba abaturage bayituriye gukora amasuku ku mazu yabo aba twaganiriye bagaragaza ko ari ibikorwa by'abatunguye dutuye kacyiru batubwiye gukora amasuku kandi turagerageza kuyakora amasuku dusabwa ni ukongera gutera amarange ku bikuta ndetse no ku mabati uretse ko abaturage bamwe bavuga bati igikorwa igikorwa cyo kuvugurura twari tutagifitiye bije ya bigasa nk'ibibatunguye ndabona ari nk'ibintu bishyashya bizaba ari bishyashya ku byo mbona imihanda barimo bakora amasuku yose ndabona wagira ngo biteguye nk'ikizi ni wa mugani nk'umugeni gusa nuko numva yuko ngo niba ngo nta muntu uzongera kugenda umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije avuga ko inama ya cogamo itazahagarika ibikorwa by'abaturage nk'uko hari ababigizeho impungenge uburyo burateganijwe nk'uko umuntu ashobora kuzageraho ashaka kujya ashobora kujya gusaba serivisi agomba gusaba mu mihanda yo mu mujyi wa kigali cyane umuhanda munini uturuka ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya kigali i kanombe ugana mu mujyi rwagati uri kubakwaho utuzu makumyabiri abagenzi bazajya bugamamo izuba cyangwa imvura bategereje imodoka utu tuzu nitwuzura tuzaba dufite interinete uburyo bwo kwamamaza ndetse tunatanga amakuru ashobora gufasha abagenzi kumenya aho imodoka zigeze ntabwo n'amaguru yavuze ko muri cogamu hari ibizaba bitarashyirwamo ariko ko bizagenda byongerwamo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane kandi abagenda mu mujyi wa kigali babonye ko hirya no hino hatangiye gutakwa ibyapa bitanga ikaze ku bazitabira inama ya cogamu ibikorwa remezo birimo kubakwa mu mujyi wa kigali biri mu mushinga mugari wo kubaka imihanda y'ibirometero bisaga magana abiri mu myaka ine gusa umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ntiyatangaje ingingo y'imari izagenda kuri ibi bikorwa nawe izava asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
hashize imyaka makumyabiri n'itanu umwana w'umukobwa atandukanye na nyina bari mu nkambi ya rukore muri tanzania iyo myaka yose ayimaze atazi aho umubyeyi we aherereye yashakiye aho yashoboye kugera ahahetuye aza mu kiganiro agasaro kaburaga hashize amezi atandatu umubyeyi we josephine kayitesi twaramubonye
igihe cyarageze cyo gutaha mu rwanda papa wiwe aramunyaka amushyira nyirasenge twabaga ahantu mu nkambi ya rukore amujyana aho bita mu nkambi ya rumasa ubwo rero amaze kumujyana yari afite imyaka ine ubwo rero nanjye ndataha nza mu rwanda everine everine kukumva muraho muraho neza
mbere na mbere ndabashimira mwebwe kubera ko ndi kumva ari ibintu by'ibitangaza hari niba ikiganiro kirambuye mu gasaro kaburaga ni ku cyumweru isa kumi ku isaha yo mu rwanda no mu burundi aha niho dusoreje aya makuru mwari kumwe na venusite nshimiyimana radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu mu kanya gato cyane mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki